igitabo intambara ikomeye igice cya cumi na gatandatu abapadiri b'abagenzi abongereza b'abagorozi ubwo bangaga inyigisho z'i roma bakomeje gukora imwe mu migenzo bakoraga bityo n'ubwo ubutegetsi n'icyizere cy'i roma byari bitabarimo umugabane munini w'imigenzo n'ibikorwa byakomeje kuba mu buryo bwo gusenga mu itorero ryo mu bwongereza gukora ibyo babibonaga nk'aho atari ikibazo kireba umutimanama nubwo ibyanditswe byera bitabitegeka kandi kubw'ibyo bikaba atari ngombwa nyamara ubwo bitabuzanije nta n'ubwo ari byo kubyita bibi rwose kubikurikiza byoroshyaga itandukaniro ry'itorero rivuguruye n'itorero ry'i Roma ndetse bavugaga ko bishobora koroshya muri ubwo buryo kwemera ukwizera kw'abaporotesitanti mu bagaturika ibyo bitekerezo byanogeye abadashaka kuva ku izima bakunda kuguma mu bya kera kandi bakunda kwigana ibyo abandi bakora ariko abandi si uko babibonaga kuba ibyo byarasaga n'ibikuraho iteme rihuza roma n'ubugorozi yari impamvu imwe ihagije yo gutuma babyanga babifataga nk'ibimenyetso by'uburetwa bari barakijijwe kandi bangaga rwose kongera kubisubiramo batekerezaga ko imana yatanze mu ijambo ryayo ihishurwa ku byerekeye uburyo bwo kuyisenga kandi ko abantu badafite uburenganzira bwo kugira icyo bongera cyangwa bagabanyaho itangiriro ry'ubuhakanyi bukomeye rihera ku kubangikanya ubutegetsi bw'itorero n'ubw'imana roma itangira kubuza abantu iby'imana itigeze ibuzanya kandi amaherezo igeze ubwo ibabuza iby'imana yabemereye benshi bumvaga bashaka kugaruka ku butungane no ku muco woroheje warangaga itorero rya mbere bitegerezaga imico itari imwe yinjijwe mu itorero ryo mu bwongereza nk'ibishushanyo bisengwa maze bakumva bibaruhije kwifatanya nabo muri ayo masengesho ariko itorero rishyigikiwe n'ubutegetsi bw'abaturage ntiryashakaga ko haboneka ibitekerezo bitandukanye byerekeye uburyo bwo gusenga itegeko ryasabaga ko abantu bose baboneka mu gihe cyo gusenga kandi rikabuzanya guterana kose kudahawe uruhusa ubirenzeho wese akaba agomba guhanishwa igifungo guhunga cyangwa urupfu mu itangira ry'ikinyejana cya cumi na karindwi umwami wari umaze kwima mu bwongereza yatangaje icyemezo cyo guhatira abashikamye ku butungane kwemera gukurikiza amategeko y'itorero ry'abangirikani bitaba ibyo bakava mu gihugu cyangwa kwemera kugerwaho n'ishyano rirenze iryo ubwo bahigwaga bagirirwa nabi babashyira mu nzu y'imbohe ntibabonaga yuko ahazaza hazigera haba heza ku buryo benshi muri bo bageze ubwo babona ubwongereza nk'ahantu hadakwiriye guturwa n'abantu bashaka gukorera imana mu kuri kandi bubahiriza umutimanama bamwe bahera ko bashakira ubuhungiro mu buhorandi ariko bahahurira n'ibigeragezo bikomeye babura abantu abandi bashyirwa mu nzu z'imbohe ibyo bibwiraga ntibyagerwaho baragambanirwa bibona mu maboko y'abanzi babo ariko hanyuma kubwo kwihangana kwabo baje kubona ubuhungiro ku nkengero za repubulika y'ibihugu bya peyiba mu buhungiro bari barasize ingo zabo ibintu byabo n'uburyo bwose bari bafite bwo kubaho ubu rero bari mu mahanga mu bantu badahuje ururimi n'imico kugira ngo bashobore kubaho biba ngombwa ko bashaka imirimo batari bamenyereye gukora abagabo bageze mu zabukuru kugeza ubu bari baramenyereye gukoresha imbaraga zabo mu guhinga bagerageza kwiga imyuga ariko baza gukunda cyane ubwo buryo kuko byatumye badatakaza igihe cyabo mu bunebwe no kwivovota nubwo kenshi bumvaga bababajwe n'ubukene ntibahwemaga guhimbaza imana kubw'imigisha yabasutseho kandi ibyishimo byabo babibonaga mu kwitanga bimazeyo no mu gufataniriza gusengera hamwe n'ibiganiro by'inyigisho z'iby'umwuka bari bazi neza yuko ari abagenzi ibyo bigatuma iby'ubukene bafite batabyitaho ahubwo bakerekeza amaso yabo hejuru mu gihugu barangamiye kuruta ibindi byose bigatuma bumva bafite amahoro mu bugingo bwabo mu buhunzi bwabo n'uburushyi kwizera kwabo kwarushagaho gukura barushagaho kwiringira amasezerano y'umukiza kandi ntibaburaga ubutabazi bw'imana mu bihe bikomeye abamarayika bari kumwe nabo kugira ngo babafashe kandi babahumurize igihe ukuboko k'uwiteka kwaberekaga hakurya y'inyanja aho bashoboraga kwiremera leta yabo ngo bazaraga abana babo umudendezo w'idini bagiye imbere badashidikanije biringira uburinzi bw'umukiza mu nzira abahaye kunyuramo imana yemeye ko ubwoko bwayo bunyura mu birushya bibagerageza kugira ngo ibategurire kurangiza imigambi bafitiye y'ubugwaneza itorero ryasubijwe inyuma rirasuzugurwa kugira ngo amaherezo risingizwe imana yari igamije kuryiyerekaniramo ubushobozi bwayo kugira ngo igaragarize isi yose gihamya y'uko itajya abayisunga imana yayoboye ibyabayeho ku buryo uburakari bwa satani n'ubugambanyi bw'ababisha bihindukirira kuyihimbaza no gutuma ubwoko bwayo bugera ku mutekano akarengane no guhunga byagombaga gufungura inzira yo kugera ku mudendezo w'idini ubwo baharaniraga bwa mbere gutandukana n'itorero ryo mu bwongereza abaharanira ubutungane bifatanirije hamwe mu bumwe bukomeye mu izina ry'umudendezo w'abana b'imana kugendera mu nzira ze zose basanzwe bazi n'izo izabamenyesha aha niho herekana by'ukuri umutima w'ubugorozi n'ihame nyaryo ry'ubuporotesitani byari mu migambi yayo ko abo bagenzi bava mu buhorandi bakajya gushaka ubundi buturo ku isi yohani robinson umushumba wabo wabujijwe mu buryo bw'uburinzi bw'imana ubwo yabasezeragaho yababwiye amagambo akurikira bavandimwe nkunda tugiye gutandukana kandi imana niyo izi minsi y'ubuzima bwanjye niba nshobora kuzongera kubabona ariko imana yabikunda itabikunda ndabingingira mu maso y'imana n'abamarayika bayo bera kunkurikiza nk'uko nanjye nakurikije kirisito niba imana ibahishuriye icyo ari cyo cyose ikoresheje abandi bagaragu bayo mwitegure kuryakira nk'uko mwakomeje kwakira ukuri kose nagiye mbagezaho mu murimo wanjye kuko niringiye ndashidikanya y'uko umukiza afite ukuri n'umucyo agomba guhishurira abayo binyuze mu ijambo rye ryera ku bwanjye sinababwira uko mbabara ku bw'amatorero amwe avuguruye yageze kuri bimwe none akaba adashaka kugera kure mu kurushaho kuba ibikoresho by'ubugorozi ntitwahatira abaruteri kujya mbere ngo bamenye ibirenze ibyo ruteri yamenye kandi murabona ko aba karuvini bagumye kwinangira gusa ku by'uwo muntu w'imana yabasigiye nyamara ntiyari azi ibintu byose ibyo ni ibigaragaza intege nke zo kubabarirwa kuko nubwo abo bantu babaye umucyo umurika mu gihe cyabo ntabwo bashoboye kwinira ngo bamenye inama zose z'imana ariko iyo bajya kubaho muri iki gihe bajyaga kugira ubwuzu bwo kwakira umucyo mushya uruta uwo bari barabonye mwibuke amategeko yanyu agenga itorero aho mwivugira ubwanyu y'uko mwiyemeje kugendera mu nzira z'umukiza zaba izo yamaze kubamenyesha n'izazabamenyesha mwibuke amasezerano yanyu n'umubabaro mwagiranye n'imana ndetse no hagati yanyu yo kwakira umucyo uwo ari wo wose n'ukuri kose azabamenyesha binyuze mu byanditswe byera ariko mbere ya byose mwitonde ndabinginze mubanze mushishoze iby'ukuri mwemera mu kugenzure mu kugereranye n'indi mirongo y'ibyanditswe byera mbere yo kukwakira kuko bidashoboka yuko abakimara kwakira ubukristo bavuye mu mwijima wa antikristo bashobora guhita bagera ku rugero rw'ubumenyi bwose uwo mwanya umutima wo gushaka umudendezo w'idini ni wo watumye abo bagenzi biyemeza gukora urugendo rurerure mu nyanja bihanganira imirimo iruhije bahura n'ibyago byo mu butayu kugira ngo bifatanije n'imigisha y'imana bashobore kugera ku nkengero za amerika aho bashinze igihugu gikomeye nyamara nubwo bari abantu b'indakemwa bakunda ukuri abo bari batarasobanukirwa n'ingingo nkuru zo kwihangana kw'abanyadini ntabwo bari bafite kwihanganira abandi muri bo ngo nabo babahe umudendezo wo gusenga kandi cyari ikintu baharaniye kugeza ubwo babizira mu banyabwenge b'ibyamamare mu gihe cy'ikinyejana cya cumi na karindwi harimo bake cyane bagize igitekerezo cy'ukuri kuri iyo ngingo yatumye habaho isezerano rishya kandi yemeza ko imana ariyo yonyine mucamanza wo kwizera k'umuntu kwemera yuko imana yahaye itorero uburenganzira bwo kuyobora umutimanama bwo gusobanura no guhana abanyuranyije naryo iryo ni rimwe mu makosa y'ubupapa ryamaze gushinga umuzi nubwo abagorozi bari baramaze guta icyizere cy'itorero ry'ubupapa ntabwo bari bagifite umutima utagira impuhwe umwijima w'icuraburindi ubupapa bwari bwarashyizemo abakristo imyaka magana menshi ntabwo wari waramaze kweyuka burundu umwe muri ba minisitiri bo mu gice cy'ubukoroni mu kigobe cya massachusetts yagize ati kwihanganirana niko kwatumye isi igira aba antikristo kandi itorero ryagize umubabaro urenze ibindi bihe mu gihe cyo guhana abahakanyi ubutegetsi bw'icyo gihe bwari mu maboko y'itorero ibyemezo ryafashe ni uko byazanye ingaruka simusiga ari iy'akarengane imyaka cumi n'umwe hamaze gushingwa ubukoroni nibwo haje muri icyo gihugu gishya uwitwaga roger williams kimwe na bagenzi be ba mbere yari azanywe n'umugambi wo gushaka umudendezo w'umutimanama ariko ibinyuranye n'ibyabo yarabutswe icyo bake bari barashoboye kubona mu gihe cye y'uko uwo mudendezo ari uburenganzira butavuguruzwa bwa buri muntu mu kubahiriza idini y'imyizerere ye yashakashakaga ukuri kimwe na robinson yatekerezaga ko bidashoboka y'uko umucyo wose w'ijambo ry'imana waba waramaze kwakirwa williams yabaye uwa mbere mu gihe cy'amajyambere y'ubukristo wemeje byuzuye amahame yerekeranye n'umudendezo w'umutimanama no kureshya kw'ibitekerezo imbere y'amategeko yavugaga ko inshingano y'abacamanza ari iyo kwamagana igicumuro no kugihana ariko umutimanama udakwiriye gupfukirana abaturage n'abacamanza bashobora guhitamo niko yavugaga icyo abantu bashakira abandi bantu ariko igihe bivanze mu kwerekera umuntu inshingano ye ku mana baba barenze uburenganzira bwabo kandi nta mutekano ushobora kuboneka iyo bimeze bityo kuko birumvikana igihe umutegetsi afite ubushobozi ashobora gutegeka uyu munsi itegeko rikurikije igitekerezo runaka cyangwa imyizerere n'ejo akabigira atyo nk'uko byagiye biboneka mu bwongereza mu gihe cy'abami n'abamikazi batandukanye no mu gihe cy'abapapa n'abayobozi b'itorero ry'i Roma umuntu wese yari yasabwe kuba mu biterane by'itorero yasiba agacibwa igihano cyangwa agashyirwa mu nzu y'imbohe williams ntiyemeraga iryo tegeko ikibi kuruta ibindi mu mategeko y'abongereza ni uko byari agahato kujya gusenga mu itorero rya leta guhatira abantu kwifatanya n'abo mudahuje imyizerere ku bwe byari ugusagarira uburenganzira bw'umuntu gushora abantu badashobotse b'imyitwarire mibi mu masengesho byari bifite ishusho y'uburyarya ku bwe yagiraga ati nta muntu ukwiriye guhatirwa kujya gusenga cyangwa kumwerekeza mu byo adashaka umuntu utaravugaga rumwe nawe ati bishoboka bite ubwo yari atangajwe n'icyo gitekerezo mbese umukozi ntakwiriye igihembo cye undi aramusubiza ati ye igihembo ahembwa n'abamukoresheje roger williams aza kuba umuntu wubashywe kandi ukunzwe kubwo kuba umubwiriza ufite impano utabona muri benshi kandi ufite imibereho idahindagurika akaba umunyabuntu nyamara uko kunyuranya ibitekerezo n'abategetsi ba rubanda mu gukemura ibibazo by'itorero no gushishikarira kwaka umudendezo w'idini byatumye adashobora kwihanganirwa bakekaga ko izo nyigisho nshya ziramutse zishyizwe mu bikorwa byashobora guhirika leta ndetse n'ubutegetsi bwose bw'igihugu bahera ko bamucira urubanza rwo kwirukanwa muri koroni zabo nyuma kugira ngo adafatwa biba ngombwa ko ashaka ubuhungiro mu mashyamba y'ahadatuwe mu gihe gikonje cyane ahura n'ingorane z'imbeho n'imiyaga yaravuze ati mu byumweru cumi na bine nazereraga mbabaye cyane mu gihe gikomeye nta cyo kurya nta cumbi ariko ibyiyoni byanzaniraga ibyo kurya aho ndi njyenyine nikingaga mu biti by'inganzamarumbo mu gihe cya nijoro nguko uko yakomeje kwihishahisha mu buryo buruhije mu gihe cy'urubura mu mashyamba aho nta muntu n'umwe wari warigeze ahagera kugeza ubwo yashoboye kubona icumbi mu muryango w'umuhinde bagirana ubucuti bukomeye kandi agerageza kubacengezamo inyigisho z'ukuri k'ubutumwa bwiza bamaze kwimuka kenshi bakoze urugendo amezi menshi berekeza noneho ku nkengero z'ikigobe cya naraganseti aho niho batangiriye kurema leta ya mbere y'ibihe by'amajyambere yemewe mu buryo busobanutse neza ko ari uburenganzira bw'umuntu bumuhesha umudendezo w'idini ingingo shingiro y'iyo koroni ya roger williams yari iy'uko umuntu wese agira uburenganzira bwo gukorera imana akurikije umucyo w'umutimanama we iyo leta ye ntoya ya rhode island ihera kwiba ubuhungiro bw'abatotezwaga bose maze irakura irakungahara kugeza ubwo za ngingo zayo shingiro umudendezo wa rubanda n'uw'idini bihinduka ibuye ry'ifatizo ryashingiweho repubulika yunze ubumwe ya amerika muri iyo nyandiko ya kera kandi izwi cyane abashinze repubulika ya amerika basohoye indi nyandiko mvugo y'uburenganzira bwabo inyandiko bise itangazwa ry'ubwigenge uku kuri tugufata nk'aho kutagirwaho impaka y'uko abantu bose baremwe mu buryo bumwe kandi bareshya y'uko bose bahawe n'umuremyi uburenganzira runaka budahinduka burimo uburenganzira bwo kubaho umudendezo no gushakashaka igituma agira ishya n'ihirwe kandi itegeko nshinga ryemeza mu magambo asobanutse neza y'uko umutimanama w'umuntu udahutazwa ntabwo ari ngombwa gusabwa kuzuza ibintu runaka by'idini kugira ngo ubone umwanya cyangwa umurimo mu butegetsi bwa leta zunze ubumwe za amerika inama nkuru ntizakora itegeko ryerekeranye no gushyiraho idini cyangwa itegeko ryo kuribuza gukora abashinzwe kwandika itegeko nshinga bari basobanukiwe neza iyo ngingo y'uko imibanire y'umuntu n'imana ye biri hejuru y'amategeko akorwa n'abantu kandi ko uburenganzira bw'umutimanama buzira guhutazwa ntibyari ngombwa kwerekana uko kuri ukoresheje ubwenge turabuzi twese ko buri muri twe uko kwiyumvisha umutimanama kwabangamiwe n'amategeko y'abantu bituma habaho abapfa bakuzira bicwa urubozo baratwikwa bumvaga yuko inshingano yabo ku mana iruta cyane amategeko y'abantu kandi ko abantu badafite uburenganzira bwo gutegeka umutimanama wabo ni ihame rya kamere umuntu wese avukana kandi atagomba kwakwa mu bihugu by'i burayi uko abantu barushagaho kumenya yuko hari ahantu cyangwa igihugu aho abaturage baho bakora imirimo yabo mu mudendezo kandi bagakurikiza imyizerere yabo nta nkomyi abantu ibihumbi n'ibihumbi berekezaga ku nkombe z'icyo gihugu gishya bakambuka ibihugu by'ubukoroni byakomezaga kwiyongera vuba leta ya massachusetts mu itegeko ryayo ridasanzwe yemeza ko izajya yakira kandi igafasha abakristo bose bayigana ikoresheje umutungo wayo kandi itarobanuye igihugu bakomokamo igihe cyose bazaba bahunga inzara intambara cyangwa gutotezwa bakambukiranya inyanja ya atlantiko babagana bityo abahungaga bose bagiye bafatwa nk'abaturage bashya nk'uko itegeko ribiteganya mu myaka makumyabiri nyuma y'uko abakoroni bambutse bakajya i Plymouth abantu ibihumbi bimukiye mu gihugu cy'ubwongereza bushya bagiye guturayo kugira ngo bagere ku cyo bifuzaga banyurwaga na duke babonye twangombwa kugira ngo barebe ko bwacya kabiri kandi bagakora cyane icyo basabaga kubona mu butaka bwabo ni uburumbuke bukomotse mu mirimo yabo ntacyo babonaga kibashukashuka y'uko bazamererwa neza muri iyo nzira barimo bashimishwaga n'amajyambere ya buhoro buhoro ariko y'ukuri kubw'umubano mwiza babonaga bihanganiraga ubuzima bubagoye bwo mu butayu bakavomera igiti barira kandi babira icyuya ariko bashimishijwe n'umudendezo bafite kugeza ubwo kizashora imizi kigakura muri icyo gihugu bemeraga bibiliya yuko ariyo shingiro ryo kwizera inkomoko y'ubwenge kandi y'urukundo n'umudendezo amahame yayo yitabwaho akigishwa mu ngo mu mashuri mu nsengero kandi yeraga amatunda y'ubushobozi ubwenge ubutungane no kwirinda washoboraga kubana n'abo bantu b'abanyadini imyaka myinshi utarigera ubona umuntu wasinze cyangwa ngo wumve urahira ibinyoma cyangwa ngo ubone usabiriza bari baragenzuye babona yuko amahame ya bibiliya ariyo arinda ubusugire bw'igihugu by'ukuri akagihesha gukomera ibihugu by'ubukoroni byari bifite intege nke kandi biri mu bwigunge byarifatanyaga bigahinduka ubufatanye bwa leta zikomeye maze bitangaza isi kubona itorero ritayobowe na papa na leta idategekwa n'umwami rigubwa neza ariko umubare w'abambukaga ku nkengero za amerika warushagaho kwiyongera nubwo bari bafite imigambi itandukanye n'iy'abababanjirije nubwo kwizera n'ubutungane bw'abantu ba mbere byagize ubushobozi bugakwira henshi bigatuma habaho ikimenyetso kidasanzwe mu gihugu nyamara akamaro k'ibikorwa byabo ku bandi kagendaga kagabanuka buhoro buhoro uko abantu barushagaho kwiyongera kubera abajya muri amerika bagamije kwishakira ubutunzi bw'isi itegeko ryashyizweho n'abakoroni ba mbere rihesha uburenganzira abanyadini gusa gutora no kubona umurimo mu butegetsi ryagize ingaruka mbi icyo cyemezo cyari cyafashwe nk'uburyo bwo kubungabunga ubusugire bwa leta nyamara gusaya mu bibi ku itorero kwakurikiyeho niko kwabizambije kugaragaza ubunyadini byari ikigombero cyo kugira ngo ushobore kwinjira mu cyumba cy'itora no kubona umwanya mu butegetsi abantu benshi babikoreraga kubw'impamvu na politike y'isi maze bagasaba kwakirwa mu itorero bya nyirarureshwa nicyo cyatumye bidatinze itorero ryuzuwemo n'abantu benshi batihannye by'ukuri ndetse biza kugaragara ko no mu bahamagariwe gukora umurimo w'imana uretse no kwemera inyigisho zirimo amakosa ahubwo bahakanaga imbaraga zo kwezwa n'umwuka wera nuko hongera kugaragara ingaruka mbi z'ubwicanyi zakomeje kugaragara mu mateka y'itorero kuva mu gihe cya Constantino kugeza igihe nanone ibijyanye n'umugambi wo gukomeza itorero kubwo gufashwa na leta no kwiyambaza imbaraga z'iki gihe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'uwavuze ati ubwami bwanjye si ubw'isi ubumwe hagati ya leta n'itorero bushobore kugaragaza yuko ari bwo buryo bwiza bwo kureshya abantu benshi kuza mu itorero nyamara icyo bukora kigaragara ni uko itorero rirushaho kwegera isi no kurushaho gusa nayo amahame y'ingenzi nk'uko yasobanuwe na robinson afatanije na roger williams ariyo avuga ko ukuri guhora kujya mbere kandi ko abakristo bakwiriye guhora biteguye kugenzura umucyo wose ubamurikiye uva mu ijambo ry'imana ntiyakomeje kwitabwaho n'ababakomokaho amatorero y'abaporotesitanti muri amerika n'ayo mu burayi nubwo yari yitaweho kubera ibyiza by'ubugorozi yakiriye yariraye ntiyakomeza kujya mbere mu nzira y'ubugorozi nubwo abantu b'indakemwa bahagurukaga rimwe na rimwe bakamamaza ubutumwa bushya bakamagana amakosa bakoraga kuva kera abenshi bari bameze nk'abayuda mu gihe cya kristu cyangwa nk'abayoboke ba papa mu gihe cya ruteri banyurwaga no kwemera gusa ibyo basekuruza bemeraga no kubaho nk'uko babagaho nizo mpamvu idini ryongeye risubira mu mihango gusa bituma amakosa n'imigenzo byari byararetswe n'itorero byakomeje gukurikirana mu gihe umucyo w'ijambo ry'imana wariho nuko birakirwa bishyirwa mu bikorwa nuko iby'ubugorozi bwari bwarakosoye bigenda buhoro buhoro byibagirana kugeza ubwo itorero ry'ubuporotesitanti rigera aho rikwiriye kuvugururwa nk'uko ruteri yavuguruye itorero ry'i Roma gukunda iby'isi kwari kubarimo no gusinzira mu by'umwuka guha agaciro ibitekerezo by'abantu no gusimbuza inyigisho z'ijambo ry'imana ibitekerezo by'abantu ibyo byose byari kimwe n'ibya biroma kwamamara kwa bibiliya mu itangira ry'ikinyejana cya cumi n'icyenda n'umucyo utangaje wamamajwe ku isi yose kuva icyo gihe ntibyakurikijwe ku rwego ruhwanye n'amajyambere y'ubumenyi bw'ubutumwa bwiza bahishuriwe cyangwa imikorere y'idini satani ntiyari agishoboye nk'uko yabikoraga mbere gukura ijambo ry'imana mu bantu ryari rifitwe na bose ariko kugira ngo agere ku mugambi we yoshya abantu kutariha agaciro cyane abantu bakerensa kwiga ijambo ry'imana ahubwo bakomeza kwemera ubusobanuro butari bwo no gukurikiza amahame adafite ishingiro muri bibiliya amaze kubona ko adatsinze urugamba rwo kurwanya ijambo ry'ubutumwa bwiza akoresheje akarengane satani yongera gushakisha icyateje ubuhakanyi n'ubugorozi mu itorero ry'i roma niko guteza abakristo umutima wo kwifatanya n'abapagani kandi uko kwifatanya nabo mu bintu bikundwa n'ab'isi byari kimwe rwose no gusenga ibigirwamana ntaho bitaniye no kwiremera ibishushanyo bibajwe kandi ingaruka z'uko kwifatanya ntizashoboraga kuba imfabusa kandi mu bihe bya kera ubwibone kwiyemera ubwo byinjiraga mu idini byatumye amatorero asaya mu bibi arahenebera satani akomeza kwangiza amahame ya bibiliya kandi imihango yakomeje kuzimiza abantu miliyoni nyinshi irushaho gushinga imizi ni uko itorero aho kugira ngo rishikamire rirwanirire kwizera kwahawe abera rikomeza kugumana ya migenzo ubwo nibwo buryo amahame y'ingenzi abagorozi baharaniye bakayababarizwa atahawe agaciro kayakwiriye